iri ni ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda ni saa kumi n'imwe n'igice i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose muri kumwe na etienne karekezi hano i washington uyu munsi ni kuwa gatandatu dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
urakoze tiyene amakuru tuyatangure ku rugendo rwa papa francis mu gihugu cya uganda eh, aho papa francis yashimagije igihugu cy'u uganda ku ruhara ntangire cyakoze mu kwakira impunzi papa francis yashikirije ayo majambo igihe yashika mu gihugu cya uganda yashikirije ejo ku munsi wa gatanu avuye mu gihugu cya Kenya Papa Francis yagize ati aha muri Afrika mu seruko igihugu cya Uganda carakoze igikorwa gihambaye cyo kwakira impunzi congera kiraziha akaryo ko gusubira kwiyungunganya mu buzima bwazo mu mutekano ntangere ibiro byishiramwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi bivuga ko igihugu cy'u Uganda gihaye uhungiro impunzi ibihumbi amajana atanu ahanini zahunze ingwano n'ubwicanyi bubera mu gihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi hamwe no mu gihugu cya Sudani yo mu manuko papa francis yavuze kandi ku isi yose ibona ko intara ya afurika ari intara irimo umwizero yavuze kandi ko urugendo agize mu bihugu bitatu byo muri afurika rufite umugambi wo kwerekana ibintu byinshi iyo ntara imaze kurangura hamwe n'ibintu bikihanze papa francis aza kumara uyu munsi wa gatandatu ari mu gihugu cya uganda hanyuma azoce aja mu gihugu cya repubulika ya centre africa ku munsi wa mungu bitekanijwe ko muri izo ngendo zose azogendera ku masengero n'ibyibutso by'abakirisitu musigiti hamwe no ku kampe impunzi imbere yuko aganuka agasubira i Roma ku munsi wa mbere tukivuga kandi ku rugendo rwa Papa Francis mu gihugu cya Uganda mugezi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye na Musenyeri Samaragde Mbonyi Ntege umwungere wa Eklezia ya Kabgayi akaba kandi n'umukuru w'inama y'abepiskopi mu Rwanda muri iki gihe ari mu basenyeri bagiye kwakira Papa Francis muri Uganda araheza aramubwira ukuntu Papa yakiriwe
ikigaragara yakiriwe neza kuko usanga bari baramwiteguye bihagije bari baramwiteguye bihagije kandi ubona ari uruzinduko rufite ikintu rugamije cyihariye nk'uko wenda muri kenya umuntu yabonaga uruzinduko rwa papa rufite ubutumwa bwihariye rugomba kuvuga cyane cyane ku byerekeye umuryango ibidukikije no gukorana kw'amadini ibyo umuntu yabibonaga muri kenya hano mu bugande igaragara kurusha nuko byose usanga byerekeje kuba maritiri y'ubugande dore ko bakorana bibiri y'imyaka mirongo itanu iyo urebye rero ukuntu babiteguye n'inyandiko zakozwe nazo zicamo zireba arerekeza inyigisho ubutumwa cyane cyane ku byo yakoze uyu munsi wa none ahantu mu nyonyo ni ahantu haguye umumaritiri witwa andereya kagwa akaba ari n'umurinzi w'abakateshiste ku buryo uyu mugoroba wose wabaye w'abakateshiste ku buryo bwihariye buriya abepiskopi abapadiri n'abadiyakoni bari bagiyeyo kuko iyo bavuze umukateshiste ni ukuvuga umuntu wakira abakirisitu akabigisha ariko bashyikiriza abo ngabo bamukuriye hari ibyo rero yasabye wenda abepiskopi n'abasaserdoti gukorera abakateshiste mwatubwiramo bimwe
ni ukubafasha gutunganya umurimo wabo iteka ntibakora muri za kondisiyo zoroshye kuko abantu bagomba kugenda bidepurasa basanga bakirisa aho bari ikindi noneho basaba rero gukomeza kuba abashimira ko bahisemo uwo murinzi wabo ubibutsa ko bafite umurimo wihariye wo kwigisha ivanjiri ariko akaba atari uwo kwigisha gusa ari n'umurimo bijyana iteka no kuba umuhamya w'ibyo wigisha
uyu yari uh, musenyeri samaragde mbonyintege umwungere wa eklezia katolika ya kabgayi akaba kandi n'umukuru w'inama y'abaepiskopi mu rwanda muri iki gihe ari mu basenyeri bagiye kwakira papa francis muri uganda yaganiye na mugenzi wacu eugeni mukankusi amakuru twateguriye muri iki gihe agarukiye ngaho rero
turamushimiye mugenzi wacu tugejejeho amakuru avuga ku isi ni ijwi ry'amerika hano washington dc tubibutse kandi mwe mwese mutwumva mwakurikiye ibiganiro byacu ku murongo wa fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda ndetse no kuri radiyo inshuti ya bose umurongo wa fm mirongo inani n'umunani ibice bitatu i kigali mu rwanda kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba mbibutse ko dufite porogaramu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu isaa moya n'igice zo ku mugoroba i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi ku mirongo ya fm muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa kumi n'ebyiri za mu gitondo ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu burundi
Kira Kira Kira Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
turabaramukije rwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika isuku rike ryo mu masoko riratuma abantu bafatwa n'indwara nka korera amacinya hamwe n'inzoka zo mu nda aha ni mu gihe mu masoko hakunda kwibonekeza ikena ry'ubuzu bwa sugumwe hamwe no kutabungabungwa neza ku buhasanzwe nk'uko ishyirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi oms bibimenyesha muri rusange isuku rike rikunze kwibonekeza mu bibanza bihuriramo abantu benshi ibyo biratuma imiliyaridizi ibiri n'ibice bitandatu by'abantu bo ku isi amagara yabo abangamirwa nk'uko ishyirahamwe oms ribandanya ribimenyesha uruhara rw'amareta ni ngombwa mu guteza imbere isuku ry'ibidandazwa inama yahuje umuryango w'ibihugu vya buraya n'abashikiranganji b'uburimyi bo mu karere ka afurika y'uburengero yarize ibibazo bijanye n'urudandazwa rukwije ibisabwa n'amategeko amakuru dukura mu gihugu ca burkina faso ahabereye iyo nama mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka amenyesha ko iyo nama yabaye inyuma y'aho vyigaragaje ko mu masoko atandukanye yo muri ako karere adandarizwamwo ibifungurwa bidasukuye hamwe n'ibimaze kononekara ukutubahiriza amasezerano kw'amashyirahamwe amwe yigenga ayora imyavu kuraba intandaro y'isuku rike mu bibanza bihuriramo abantu benshi amakuru dukura mu gihugu c'ububirigi amenyesha ko bene ayo mashirahamwe bishika agasiba kuyora imyavu ku minsi itegekanijwe nk'uko muvyumva mu kiganiro kira turabira hamwe ibijanye n'isuku rike ryo mu masoko n'ingaruka ku magara y'abantu kuri mikro muri kumwe na jewe inamahoro raisa liliane akaba ari umunezero kubashikiriza kino kiganiro kira c'uyu munsi ikaze ikaze n'igwanyu mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina imviriza ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo muri komine mbuye iri mu ntara ya muramvya kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira icokorwa kugira amasoko agumane isuku ku neza y'abantu ruganira na mugenzanje alain ive irankunda ni uko ubuzu bwa sugumwe bwokongerezwa bikaba n'imiburiburi hakiyongeraho nk'ibindi nka bibiri
nk'ayo marobine agiye aramererwa nabi nk'abantu bita baremesha kiyago bakigisha abantu kugira ngo barabwe ngo bagire isuku indwara ziva ku isuku rike zogabanuka abategetsi barongoye iyi zone ya gatabo hakaba n'abandi bategetsi nyine bari mu nyuma zabo barakwiye kujya kubishyiramo inguvu kugira ngo turabe yuko iryo suku ryoboneka
boza bararaba nyene nk'ivyo vyamwa bariko baracuruza ba- bagendane nk'amazi yo kuza bararonga za barabishira ahantu heza bakareka kuza barabishira hasi ari nk'ivoka bakareka kuzanda hasi bagashira ku mbegeta twebwe icyo dukora turatanga tagisi y'isoko nyine baba badusabye nyine turi mu isoko uko nyine isoko boyikorera neza nyene bakakura ibintu by'imyanda mu isoko bakaguza ibibanza byo gushyiramo imyanda kugira bijye uruhande rumwe ntibisanzare bagwiza amameza twanda ko amasho ngaha kugira ngo amasho ntacyafure ngo aje hasi bakagwiza n'abantu bakubura isoko twogerageza gukora isuku nyene twebwe abari mu isoko kubera ariryo terambere ryacu ry'amagara yacu twabigiramo uruhara kubera iryo suku ryogirira akamaro twebwe baca bimba nk'ishimo baza barayoreramwo ibibasha babisukamwo
ukudandariza hamwe ibidandazwa bidasangiye ubwoko biratuma isuku ritosekara aha twovuga nko kugurishiriza hafi na hafi ivyamwa inyama n'ibitungwa ivyo birashobora gukwega urusazi nk'uko bivugwa n'abahinga mu vy'amagara y'abantu iyindi ngorane ukudandariza mu bibanza bidasakaye bituma imyanda myinshi ishikira ibidandazwa ahanini nk'intumuko canke amazi y'ibidengeri atewe n'imvura nk'uko abahinga mu vy'amagara y'abantu babandanya babimenyesha amakuru dukura mu gihugu ca Benin avuga ko abadandaza bamwe bamwe banka gufuka ibidandazwa vyabo kuko batinya ko abaguzi batobibona tubamenyeshe ko kubaka amasoko ya kijambere iyo vyubahirije amategeko bikinga ingaruka mbi ku magara y'abantu aha ni nko kubahiriza ibitigiri vy'abadandaza mu itangwa ry'ibibanza vyo kudandarizamwo nk'uko abahinga mu vyo kubungabunga amagara y'abantu babandanya babihanura abajejwe ivy'isuku bo kwitwararika ntihabike ikena ry'amazi meza mu isoko kugira twumve neza ibijyanye n'isuku rike ryo mu masoko n'ingaruka ku magara y'abantu tega amatwi itohoza mugenzanje Alain Yves irankunda yagiriye mu isoko ryo muri zone gatabo mu ntara ya muramvya hasanzwe hibonekeza isuku rike
isuku rike rirangwa mu isoko ryo mu gatabo riri muri komine kiganda mu ntara ya muramvya rirashobora konona amagara y'abantu hafi y'ikibanda kidandarizwamwo ivyamwa nk'amavoka imihwi n'imyembe n'ibindi biribwa hari ibirundo vy'imicafu itari mike imbere nko ku metero zitanu mbona isazi zidanana muri uyo mwavu zitondereye ibitunga canke utudobo turimo ibitumbura vyiherezwa n'abantu abantu baje gusuma akanuko gatewe nuko iyo micafu irimwo udukoko nk'inyo gatuma abanyagihugu baje kwimara akanyota mu kunywa inzoga y'umusururu mu ihangari yegereye iyo micafu batoroherwa kurikirana uyu mutama agricole ntirandekura wo ku mutumba janga komine mbuye dusanzeho afise icupa ry'impeke ariko aranywa abantu basomera nk'akagwa turabona yuko kabisa yuko isoko idakwiye birambabaza cyane nkabura uko ngira mu kugasoma n'ahandi ho urabona kabisa ko bitera ingorane rwose ibura ry'amazi meza mu isoko ryo mu gatabo riza ryunyura isuku rike rirangwayo twatohoje ko imigende yazana namwo amazi avuye hejuru mu misozi ihanamiye iyo soko yacikaguritse iyo ikaba inkurikizi y'uko abadandaza bigwana ko mu kwitwaza iminsi yose utubido tw'amazi tw'iritiro zitanu ariko rero abadandaza bamwe bamwe b'ivyamwa bavyogesha amazi mabi avuye mu mwonga nk'uko babitwibwiriye ibura ry'amazi meza rirashobora gutuma amagara y'abantu abangamirwa harimwo n'isuku ry'ahakorera indongozi za zone gatabo uko niko merkior cishahayo ayirongoye avuga dufatiye nko ku nyubakwa ya zone kugira tugire isuku biratugora nk'imvura itaguye amazi atubera intambamye namwe murabona kangene hasa amagara yabo turongoye atagihindutse ashobora kubangamirwa kubera iyo ngorane yo kubura amazi mu buzima bwa kiremwa muntu gucungira neza kw'isuku ry'isoko ryo mu gatabo ntiryorohera indongozi imvo ni uko ricungirwa n'abantu bane kandi isoko irimwo abadandaza barenga amajana indwi nk'uko bivugwa na merkior cishahayo icobaye ciza n'imiburiburi abajejwe kuricungera boshika ku munani nk'uko iyo ndongozi yongerako rimwe na rimwe abaguzi barareka kugura ico bashaka bivuye kuko babonye ko isuku ritifashe neza kumvirize nadine burikukiye aba ku mutumba janga nk'iyo mbonye nk'aho bacururiza nk'imvoka mbonye nk'ibishishwa biriko biranshisha ntibinezera mbona ko hari umwanda utera indwara ubonye riri bicanshishwa hagize nk'umuntu azanaho ngo ngo mponje agaca muhonja kuri ya yindi nyene isazi ihejeje gukora atashobora kurwara tumenyeshe ko iyo soko ya gatabo ihuriramwo abantu benshi baza kurangura ibifungurwa babitwara mu bice bitandukanye vy'igihugu irema n'imiburiburi kabiri mu ndwi abanyagihugu barisumiramwo bamana ubwoba ko bashobora kwandura ingwara z'ivyaduka nka korera canke amacinya nk'uko twabitohoje ikibabaje ni uko ubuzu bwa sugumwe bw'iyo soko bwamaze kuziba vyongeye n'ubwitwa ko bugikora ntibugirirwa isuku ribereye kuko atamazi ahari nk'uko twabitohoje ku bw'ivyo ni ngombwa ko abajejwe ivy'isuku mu ntara bakorana n'indongozi zo hasi harimwo n'izijejwe umutekano kugira ngo isuku ricungerwe mu mpande zose ako kamo gategwa na evode nduwimana ajejwe ibibazo vy'isuku kw'ivuriro rito rya leta ryo mu bugarama inyinya butatu guhinduka mu mutwe kugira ngo ntahurumbikwe gusumba natwe habuze guhinduka
mu ntumbero yo gukomeza isuku abanyagihugu bo mu isoko ya gatabo basaba ko amakori atangwa yoshigwa cyane cyane mu bijyanye no gutegekanya ibungabunga ryayo mu buryo bubereye
amashyirahamwe atunganya amasoko arafise uruhara ntangere mu isuku ry'amasoko aha ni kugiriranira imigenderanire myiza n'abadandaza hamwe n'abaguzi ivyo vyofasha kwamana ntaryo batorera hamwe umuti w'ibibazo bitandukanye nk'uko biri mu gitabo ngenderwako ku bijanye n'isuku c'ishirahamwe oms inyubako y'amasoko yotegekanya inzira z'ugucishamwo imyavu kugira ibikorwa vy'isuku birangurwe neza nk'uko bivugwa n'ishirahamwe rya onu riraba ivy'ibifungurwa kw'isi fao abadandaza bo kwitwararika kw'ibidandazwa vyabo na cane cane ibifungurwa vyoja kure y'ahari ibirundo vy'imyavu aha ni kuja kure y'imetero cumi na zitanu z'ahari utuzu twa sugumwe hamwe n'ibirundo vy'imyavu nk'uko ishirahamwe fao ribandanya ribihanura vyongeye abaguzi bo kwamana ntaryo bitwaza ivyo basumiramwo vyugagwa neza nk'uko ishirahamwe fao ribimenyesha kugira twumve neza ibijanye n'isuku rike ryo mu masoko n'ingaruka ku magara y'abantu tega amatwi ikiyago twagiranye na buramatari arongoye intara ya muramvya ingenieur emmanuel niyungeko aganira na mugenzanje alain ive irankunda ingenieur emmanuel niyungeko ndabaramukije mwaramutse murabona yuko isuku ryo mu masoko ryo barisubira inyuma kubera kubura amazi mucifata mu gute kugira ngo mushobore kuyegereza abanyagihugu ikibazo c'amazi rero ni ikibazo kitagenda cirebanga conyene kijana n'ibidukikije ko murazi ibidukikije bidakingiwe usanga n'amasoko y'amazi atera yononekara atera kama twe turahimiriza bene kugira ngo ikintu kijanye n'amazi tukibungabunge tugikingire cane gutyo amasoko ashobore kugwira rero hariho umugambi uri kugomba gukorerwa mu ntara ku masoko amwamwe no kibanza mwe birenga abantu benshi hagomba gutunganya umugambi wo gukoresha amazi ava mu kuzimu ajya amazi bakoresha bapompa ture ko isuku ryomera neza gusumba usanga kandi amakomite yashinzwe kugira ngo acungere mu masoko adakora neza nivyo amasoko arafise abayagendera bakurikirana mu bisata vyayo vyose biberayo hariho abaza badatahura imigigwa n'imibereho y'abasanzwe batunganya iyo soko bakorana n'abantu baza barahindagura ku munsi ku munsi tubasaba kwama bagerageza kujana n'ibihe bwa mbere twamate ko turasaba ko abasanzwe badufasha mu magara y'abantu ibisata bijanye bifasha mu isuku mu ntara ya Muramvya ko vyo gerageza kudufasha kwigisha no guhimiriza abantu baje mu makomite y'amasoko n'amakomite y'amazi baronka ubumenyi n'uburyo bukwiye kugira ngo bashobore kubandanya bafasha bene gihugu baza gukorera imirimo yabo muri ayo masoko n'ibanza bihamwe abantu benshi turabona ko ku masoko amwamwe hahuriye abantu benshi nta buzu bwa sugumwe buhari tuma tugiye dufata intumbero y'uko ku masoko abantu bose bafitiye ubunywero uburiro bagerageza gushiraho utuzu twa sugumwe kugira ngo abantu bashobore baratwifashisha abantu boza gusuma ibibatunga ntibaze gusuma indwara abanyagihugu uruhara rwabo rwoba uruhe bwa mbere uhora bwabona ko kumenya ko isoko ibanzwe n'abantu benshi ni ivy'iwabo bumve ko amagara yabo ari bagomba kuyashikira ubwa mbere twe tukaza kubunganira mu gushira mu ngiro amabwirizwa cumi y'isuku ingwara ziva ku isuku rike ntiziheze ngo zidusinzikarize abantu bacu intara ya muramvya igizwe n'abenegihugu hagwiremwo ugwaruka bisigura yuko ugwaruka mwe gotahura akamaro k'isuku mu masoko n'ahandi hose intara ya muramvya yoheza ikaba nziza gusumba kwiri no munsi ndabakenguruki turabakengurukiye natwe
arakoze alain ivira nkunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumira amategato mu kumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara mwese bariko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'isuku rike ryo mu masoko n'ingaruka ku magara y'abantu gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
ikibazo jewe nkaba mu isoko turiko turaraba ibintu bihandigwa ivyamwa iki amazi bayakura hafi atabacokesheje iyo muzi yuko aho mwandira imfungurwa zanyu ari ivyamwa ari ivy'abantu bakoresha vya misi yose baza gusuma ngaho umuntu ariyungunganya urashobora gutegekanya ikibido kininiya uza uravoma kugira ahantu hawe ivyo vyamwa vyawe bibe bifise isuku ribereye mbere na wa wundi aje kubirondera agushorera n'ingonga n'ingonga kuko abona hari isuku rikwiriye ivyo vyamwa canke imfungurwa wanze kugira babigushorere mbaza ndakwishura
none umuntu yokora iki kugira ngo ibi bintu byose ubona vyogenda biratera ingorane abantu bihagarare ku bijyanye n'isuku yo mu isoko himiriza rikomeye mbere n'ikindi bagatangisha amahera bajya abantu bemerewe kudandaza ni ukuvuga ko aya mahera nko kurondera umukozi aguma araba yuko byose ari sawa mbere hajya muhejeje ku- kudandaza mugasiga aho hantu muhakubuye muhakorofye hasa neza bikenewe bagashiraho n'amakomite ajejwe isuku kandi isuku ribereye mbaza ndakwishura
ikibazo turashobora kukibaza abakuru b'amavuriro yego bakagerageza bakaraba kuri cyane cyane bakora uko bashobora kose turabe ko izo ndwara ku by'ukuri ziza muri ubwo buryo bw'isuku rike ko zogabanuka amavuriro eka n'ibitaro bitandukanye barafise uruhara abantu benshi bagenda ari kwivuza hariho umwanya kirabajya abantu bagishika ubwa mbere bakabashira iruhande bakabahimiriza ihimiriza rijanye n'isuku ryiza n'aho babaye n'aho bakorera eka no ku mubiri wabo mbaza ndakwishura
isuku ryo mu masoko n'amagara y'abantu birajyana iyo umuntu yanze ibintu bitagiriye isuku wa wundi aje kubigura akabitwara akabishikana muhira hama nawe nyene ntiyumvire kubigirira isuku ngo avyoze kandi bishobora kugira inkurikizi idasanzwe rero isuku rihera kuri wa mudandaza kuri ivyo bintu ariko arategura ngo baze kumushorera hama rigakurikira no mu mihana yacu itandukanye
turashishikara guha umwanya umutumire wacu muganga anita munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku mugwi wa kabiri w'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
isuku ryiza ryoba rimeze gute isuku ryiza ritangura ku muntu wenyine wa mukenyezi yakenyeye neza igikwembe gisukuye asa neza naho yateguriye ibintu vyiwe bamushorera hateguye neza hasukuye mu bwenge bwawe ukaba uzi ko isuku ari cyo kintu ca mbere mu bintu vyose mu buzima bavyeyi mwigisha abana banyu kugira isuku nabo nyene bazoheza bakorane indero nziza mbaza ndakwishura
mbega umuntu iyo anyoye iyi nzoga yaguyemo insazi cyangwa ubutuku amagara yiwe arononeka arashobora kononekara kuko cane cane nta n'umwe atazi yuko isazi ari agakoko gakwega ingwara zitandukanye zijanye n'umucafu rero ntawuzi iyo sazi iyo riba rivuye ugasanga uranyoye ariko urahanduriye ingwara mbaza ndakwishura
amazi mu isoko abuze ibintu bica byongerekana iyo amazi abuze ari mu isoko eka n'ahandi hantu hose mu mihana itandukanye ni ukuri ibintu birayangara ibintu birononekara amazi akoreshwa muri byinshi amazi niyo bakoresha kugira yoze ivyo vyombo agira akoreshe
ikiganiro ni kira n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
twabaza nk'igituma mu burundi dushobora gukena amazi kandi hariho abaduserukira nivyo yuko hari ibice bimwe bimwe vy'igihugu atamazi meza aboneka usanga abantu bagenda kuvoma mu biyaga canke mu nzuzi zidafise amazi meza uruhara ni rwa leta aho rukwiye kugira imigambi itandukanye kugira abanyagihugu hafi yo mu mihana yabo haba hariho amazi meza nico gituma rero iyo abo bantu badafise amazi meza bakwiye kwitwararika imbere yo kuyakoresha bayateke bayagirire isuku baheze bace bayakoresha mu nyuma mbaza ndakwishura
umuntu ashobora kwandura indwara z'ivyaduka zizananywe n'izo nsazi korera amacinya ego cane murazi yuko korera canke amacinya ari ingwara zijanye n'ubucafu mbere zigasinzikaza ubuzima bw'abantu batari bakeya cane cane abana n'abakenyezi nk'ubu hoho ni igihe c'imvura insazi ziragwiriranye cane gose nimwitwararike kuza murafuka hajya ahantu mwashize ivyamwa kugira ntihagire isazi zibikorereko n'ikindi za mfungurwa muko murakinjika mugerageze mugire isuku mwanze mukubure mukorope n'amazi ari mu isabuni mwirukane izo sazi mbishitse naho mukagira amasafuriya afundikira kugira zasazi ntizigume ziza gukora mu mfungurwa muriko murategura mbaza ndakwishura
ni uko mwebwe mugerageza ubuhinga bwo kuza murarondera imiti myinshi kubera indwara z'ibyaduka tukazoza muratuvura nibaza ko ubwa mbere uruhara rugwanya nimugire isuku ariko iyo bishitse abaganga bari hano kugira babavure ukabona ko usinzikajwe n'indwara nturindire kuza waremvye irukira kwa muganga kugira bakuvure
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubu nyene tumira amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara ijambo abanywanyi bacu abudara wo muri komine giheta mu ntara ya gitega yatwandikiye avuga ko amaze imyaka cumi agenyerewe ariko haguma hamujya nk'akavunja abaza ico yokora muganga anita munyana twishurira uyu munywanyi bwa mbere ni ukuja kwa muganga bakabanza bagasuzuma bakaraba igituma na cane cane umuganga w'urukoba niwo wotumbera kuko murazi ko abantu dufise imibiri itandukanye ushobora gusanga hari afise imibiri hajya hafatanye usanga iguma ibavyuka ikabarya
turashimiye abdala n'abandi banywanyi batwandikiye tudashoboye kwishyura uyu munsi nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'aho hambere w'uno munsi uvuga uti amaboko aryoha anyuranye bikubwiye iki uno munsi urose nk'ibintu umugenzi akakugendera ukamufungurira cyangwa ukamuha ikinyobwa akanywa iyo nawe usubiyeyo akaguha urumva biba ari ibintu binezereye bikubwiye iki
wenda gutumiye uno munsi ngaha ayo turaza turaswaza urwagwe teke turaswara tumaze kuriswaga ngiyo turarihiye wewe nawe ejo nje numva nawe urahishije wahamagaye abandi je ntiwampamagaye kandi natwe tona naraguhamagaye nkagutumira tugaca duswaga amaboko kugira ngo aryohane nuko sangira ariko ndaguhaye uno munsi nawe urahandengereza bikubwiye iki
amaboko aryoha anyuranye nta muntu yoguha utuye nawe abona atatwomo ni uguhana arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye n'isuku rike ryo mu masoko n'ingaruka ku magara y'abantu nshimiye Alain Yves irankunda yamfashije gutororokanya amajwi mu ntara ya muramvya ntasize inyuma diane ndonse yari akirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise icyo muterera cyangwa mubaza ku byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu na rimwe mirongo itanu na rimwe mirongo itandatu na rimwe canke kuri mirongo irindwi n'icenda mirongo icenda mirongo itatu n'indwi mirongo icenda canke kandi kuri mirongo irindwi na gatanu mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe raisa liliane inamahoro naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha
mwaramutse nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo muri kumwe nanjye fidel niyongabo mu kiganiro cy'umuziki cyo muri iki gitondo aho muramutse inshuti n'abagenzi nk'uko musanzwe mubimenyereye tutarandiriye dutangurire ku butumwa bwa nsengiyumva obed nitwa nsengiyumva obed ndi bujumbura mu kanyosha nkaba nifuza kuramutsa inshuti zanjye abagenzi nkaba cyane cyane abanyeshuri biga ku ishuri ekore porivarambu kanyosha ababyeyi banjye n'abo tuvukana bo mu rumonge na cyane cyane data na mama hama nkaba ndabifurije akaririmbo ka bendi yitwa ya moto bendi yo muri tanzania kitwa nitajuta urakoze ngiyi ndirimbo ni tajuta y'umurwi ya moto band wasabye Sure. TV has evolved over the years. It's gotten s-
ya moto ya moto benzi yeah, yeah, yeah, ya moto ya moto benzi mkubwa na wanao ya moto ya moto benzi uye uye ya moto benzi ya moto benzi kazini niende nirudi na sembe robo nachotaka unipende nipunguze wenge zogo waepuke wapambe wasilete mbwembwe uongo kwa maneno ya wembe wakacha na ngebe fujo oh. moyo wa chuma sina usije nipata ongeza penzi kwa kina jumuisha na wivu moyo wa chuma sina usije nipata ongeza penzi kwa kina jumuisha na wivu achana nao wanaopiga majuu skendo mpya minatoka na muzumu Ah, nipende mimi wengine kwako wachu umetoka mbali ugali na karusu nasema nipemene nipeleme nachotaka yetu si yasonge tuwaache wapige kelele ai ya kwetu siye yaende nibemene nipeleme nachotaka yetu si yasonge tuwaache wapige kelele ah, ya kwetu siye yaende ongeza sila baba na mama wakupende najuta ukiondoka nitajuta Alafu mimi na wewe wengine wakwendewe nakukupa chansi mama kunipeleka chochote fanya mama minitapenda mtu kunywa kunywa milenda siyo ufala ila kupenda mzikufa kwenye kidonda siyo ufala ila kupenda mtu kunywa kunywa milenda siyo ufala ila kupenda mzikufa kwenye kidonda siyo ufala ila kupenda mbali na mimi nimeshapenda mbali na mimi nimeshapenda mbali na mimi kama kibaka kuwa mbali mti kwenye defender mbali na mimi nimeshakufa mbali na mimi nimeshaosa mbali na mimi kama kibaka kuwa mbali mti kwenye defender baby, baby nakupenda sana, nishike nikushike milele tusije kuachana. Ah, Baby, baby nakupenda sana, nishike nikushike milele tusije kuachana. Baki na mimi, wengine wa nini mimi? Naogopa maradhi ndo maana niko makini mimi. Baki na mimi, wengine wa nini mimi? Naogopa maradhi ndo maana niko makini mimi. ongeza sila baba na mama wakupende nitajuta ukiondoka nitajuta alafu mimi na wewe wengine wakwendewe nakupa chansi mama kunipeleka chochote fanya mama minichape au kama vimezaliwa vingi vya utamu kumwana wana au kama vimezaliwa vingi vya utamu au kama vimezaliwa vingi vya utamu au kama vimezaliwa vingi vya utamu nakuwa fedha nakuwa fedha kama mtale au kama vimezaliwa vingi vya utamu radiyo ijwi rya amerika i washington dc ubutumwa dukurikije ko ni ubwa eric ndibanje nitwa ndibanje eric nkaba ndaha mu kibitoki muri provinsi ya kibitoki mu burundi nkaba ngomba gutashya mwene wacu ari bujumbura yitwa emmanuel nizigimana ubundi ngomba gutashya ni mbwa mwanje yitwa rukundo david ari muri new york ubundi ngomba gutashya ni umuntu yamfashije ku mugihe nari mu ikambi y'imutabira ndihira amashuri yitwa niyo ngabo felix uwundi nahije n'umuryango wiwe wose mukiwe n'abana biwe hanyuma uwundi ntashya ni umutama ariwe databuka yitwa gaburiyeri ari muri amerika uwundi nahije ni umuhungu yitwa habyambere tunzu ari muri amerika nyene hama n'abandi bose twabanye mu ikambi y'imutabira n'imuyo bose nkaba ngombye kubatasha kuko bari mu mpande zine z'isi bagiye kureho rwose saba iyihe ndirimbo indirimbo nobasabira nosaba indirimbo y'uyu muririmbyi mukombozi yaririmbye ubuzima byerekeye impunzi yitwa ngo iyo ndirimbo iyo ndirimbo yaririmbye avuga ngo amagongo yawe yabonye y'impunzi ntashoboye kuyironka nshobora kugushira ko iyo ariyo yose ya mukombozi nta ngorane muzaba mukoze urakoze namwe murakoze ng'indirimbo ya mukombozi nzeyimana wasabye ni hasita la victoria siempre nibutse ubuzima nabaye mu nkambi y'umutabira intambara ni nk'inkoni itabira hasita ibyo nabonye biruta ibyo nize vize doktora y'ubuzima bwo mu isite manura mu bashya nkuga desmond tutu simbe nka thomas biti sitare fyatu fyatu arabarondera itunga mu maraso y'abantu bakibagira ko ubutunzi bwa mbere ari ubuntu warakoze mana we utanga utajya utampaye ubutunzi bw'amatu n'amafaranga mu butunzi bw'ubwenge n'inkumi z'akaga ubereye amashimwe mushikiye igihugu cyanjye uburundi mu biganza byawe ukirokore nka daniyeli mu bwobo bw'intambwe na munsi urenga atakizigamana yo mu ijuru sinzi ukuntu idarapo yacyo iguma iri hejuru dukeneye igihugu cy'umutekano ntangere ayo imfubyi n'amayibobo bahabwa agaciro dukeneye igihugu kigaragura amosozi twibagire intambara n'ubuzima bw'impunzi tubane nka kera ururushe tezugwe nturemeka n'inkwi ku ngata z'imisumari umubanye w'umuryango nducirirana imirongo dufashanye mu marushwa ndombane tugihema n'ikiziga n'umuntu ntaho kitabiri yasho amahoro n'umutekano birambengisabisho amen Baba yetu liye juu mbinguni, tunakukabidhi nchi yetu Baba, weke mikononi mwako, hudumisha amani na upendo ndani yetu Baba. Jehova Jire mweza, amen.
hari abafise imitima itagira igongo n'inzara bica n'uruyoya rutata izuba n'imvura uwanga agakura abaga umutavu kandi ntawuzi ivyejo nka aderesi y'uruvu ok abishe abandi babahoye ubwoko abishe abandi babahoye amatongo abishe abandi babahoye imigambwe abo bose igihugu kinuka icyuya n'amaraso y'abatishoboye manura ashyira hera incyungu zatwitangiye nako zitagize kugira ngo umurundi aheme naho bitashye bose nk'ibariyeri y'indege mu kirere umutekano wari ugeze ku ntambwe uteye igomwe impunzi ahiriti tubungabunga ubumwe nk'udandaji na kiriya turaba imbere tudahindukira nk'umwanditsi wa bibiliya umwansi w'uburundi inyegege mu barundi nazojya ahabona nk'umwana wa patiri dukora ibyaha byinshi tuba mu masengero menshi tumwemukira imana tuba hagati y'imisigiti umwobo w'imbeba twawuzi ibijya umukeke duhinda abazungu kandi umwansi ari twebwe sidira duhonya abarozi bakaroga namwe mushaka uburundi bw'ibiziga Data mana rusumba byose turashikirije igihugu cyacu mu biganza byawe kirokore nk'uko warokoye daniyeli mu bwobo rw'intambwe tubisenze mukama twizeye turazi ko atakikunanira
uwaryamye arushe agize ngo araruhutse bamurukije ibisasu n'amagrenade ni byiza kuba uwa nyuma mu ba mbere wo kuba uwa mbere mu ba nyuma hasitara victoria siembe udafise ubwenge kenshi ashimaguriwe ndazi ku isi nzima twese twasaze ibidutandukanya ni nivo zo gusara mukombozi dutandukanye gute hari abasara bambura impuzu bagatembera gusa n'abasara bambara neza bakibagira kumesa hari abasara bica abandi bunyamaswa n'abasara batica ariko baryoherwa babonye ibiziga mose zararemeye cyane kuruta amazi resin pisi sosoke na mukosamari amaraso y'uwishe atandukanye n'uvumuna uyateye ntamera ahubwo arahuma nabo bica abandi nawe usigaje imyaka ijana bazotemagura abantu urufuni bazorutema hari igihe numviriza amakuru mu iradiyo nkicwa n'intuntu amutsoza agakoroka kuko amakuru nshaka siyo numva mu iradiyo natandukaniye n'amatangazo y'ukubika ehe bene wacu baguye mu gatumba abaduhekuye n'abarundi si abanyamahanga umuryango wanje hora papa hora mama nta mvura idahita ego sha mwana azogeraho intambwe rero umwagazi w'intama muri ko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki ku ijwi rya amerika undi yaduteye akamo ni manishimwe jean d'amour mani ishimwe jean damuru niga muri kaminuza y'u rwanda mu ishami ry'ubuvuzi n'ubuzima Eh, ndashaka gusuhuza jadol behr mugabe eh, wiga california Eh, nkaca nsuhuza inafasha jean damuru twigana hano muri kaminuza y'u rwanda Eh, nkasuhuza tuyisenge morise wiga wigana nawe muri kaminuza y'u rwanda Eh, nkasuhuza ubuzima jacques wiga muri kaminuza y'u rwanda ishami rya kisi Eh, nkasuhuza eh, na mugenzi wanjye witwa eh, silivestre sibomana wiga eh, muri kaminuza y'u rwanda ishami ry'ubuvuzi n'ubuzima Eh, nkongera nkasuhuza n'abandi banyarwanda bose banyumva muri rusange basabiye iyihe ndirimbo Eh, nkabatura indirimbo ya geni ya uzi kalifa na charpa ngo iki wahindutse urakoze ngiyi ndirimbo ko nahindutse ya the ben wasavye ko nahindutse ko nahindutse ko nahindutse ko nahindutse
burya nakurebaga umutima udahari sinitaye kutuntu towakundaga yeah. ntiwahwemye kumwe kuko wankundaga wari urukundo nakabiwe ndinanirwa sinifuza gukomeza jyenyine uru rugendo ntirurerure mu gihe tutari kumwe nta kindi kintu nifuza icyambu ukabona ko nahindutse ndabizi ko bigugoye kubona ko nahindutse iyo natsinzwe shinkoni samba burya iby'agaciro ubimenya bigiye narahindutse narahindutse narahindutse narahindutse narahindutse mumuriza nari mu nkenge ko atari iryo herezo fata ikiganza dutindane maze nige gukunda nkawe nkawe ukwanga nzamwanga wundi ugukunda kuko ntakiri wawundi wawundi wa kera sinifuza gukomeza jyenyine uru rugendo ntirurerure mu gihe tutari kumwe nta kindi kintu nifuza icyambu ukabona ko nahindutse ndabizi ko bigugoye kubona ko nahindutse iyo natsinzwe shinkoni samba
nta kindi kintu nifuza icyamu ukabona ko nahindutse ndabizi ko bigugoye kubona ko nahindutse iyo natsinzwe aca inkoni zamba urya iby'agaciro ubimenya bigiye narahindutse
amani teofile yaduteye akama ari bujumbura mu burundi ndi amani teofile makamba abantu nge- nshaka gutasha hariho nyankawindemera fose ari ngozi eh, hamwe na eh, serigisi ari muri etazini hamwe na bimazigute ari muri tanzania eh, hariho n'uwundi ari muri mozambique twa emile eh, amani aririmba kabo nshaka ko bumviriza aka serindiyoni akarimbo ka Celine Dion kitwa ngo iki Caserine Dion.
akariko kose Akariko kose Caserine Dion.
urakoze Yego murakoze nta.
indirimbo ya Celine Dion tuguhitiyemwo yitwa A New Day Has Come twibaza ko igushimisha
I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, on, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush now, I see light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. Where it was dark, now there's light. Where there was pain, now there's joy. Where there was weakness, I found my strength. All in the eyes of a boy. Hush now, I see a light in the sky. Oh. It's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. Come
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubundi yaduteye akamo ni ntagorama emmanuel ntagorama emmanuel mperereye mu karere ka rubavu ndagusuhuza umuryango wanjye uri i karongi harimo papa na mama na bashiki banjye harimo odeta na mukanaheri na mukuru wanjye kaneza ndabatura indirimbo umutashyi ya dirimu boyizi urakoze yego murakoze indirimbo umutashye mu rwi Team Boys wasabye ntidushoboye kuyikuronkera yamara tuguhitiyemo indirimbo antena ya Fuse ODG afatanije na Wycliffe Jean twibaza ko iza kugushimisha
She done do me by oh, but she done spent my money oh. What am I gonna tell my mommy oh? I should have listened before. She done do me like antenna. She just controlling my phone. She done do me like antenna. I don't get perception no more. She done do me like antenna. She done chew my mango for She done do me like antenna. 'Cause every day she switching my mind oh.
Y'all know I had to get on the remix. One time, two time, Azumdo. Yeah, you're ready. I'm ready. Ladies,
She wanna chop my pee, do I look like square? I mean, do you really care? Cause what's yours should keep you don't really share. I see how you moving there. You better just stay in line. All I wanna do is just make you mine. You make my heart beat like playing rhyme. Now you wanna leave and say goodbye. Africa lady, you know say you drive me crazy. I can't let you do me shady. The things that you do don't say me. Loving baby, you know say you drive me crazy. I can't let you do me shady. The things that you do don't say me. She done do me right, oh. But she just spent my money, oh. What am I gonna tell my mommy, oh? I should have listened before. She done do me like antenna. She just controlling my phone. She done do me like antenna. I don't get prescription no more. She done do me like antenna. She done chew my mango for She done do me like antenna. Every day she switching my mind, oh.
Tina, Tina, Tina, Tina, Tina. When Haiti hook up with who? With Africa, shut up. Easy, ain't no need for no rocket launcher. Too many ladies up in here want a signature. Take a picture, take a picture, take a picture. I'm down spell. This feels like jail. But tell my lawyer I don't wanna make bail. I come last and she come first. If Gregory Isaac was here, he'd say night nurse. Caught up in the middle of the night time, even though it's wrong, but it feel like the right time. 360 degrees, she got me caught up in the African wine. Caught up in the middle of the night time, even though it's wrong, but it feel like the right time. 360 degrees, she got me caught up in the African wine.
This girl, she do me wrong. She do me wrong. Can't believe that she broke our bond. She broke our bond. This girl, she do me wrong. She do me wrong. But when I kill you, we make you strong. We make you strong. Oh, she done do me right. Oh, but she just spent my money. Oh, what am I gonna tell my mommy? Oh, I should have listened before. She done do me like Antenna. She just controlling my phone. She done do me like Antenna. I don't get prescription no more. She done do me like Antenna. She done chew my mango for She done do me like Antenna. 'Cause every day she switching my mind, oh. It's you. Oh. Mr. Get It. Go out right movement. Cupid, let's go. Watch the way I do my go-go. Watch the way I do my go-go. Watch the way I do my go-go. Watch the way I do my go-go. I do my go-go. Watch the way I do my go-go. Watch the way I do my go-go.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umwanya w'ikiganiro cy'umuziki twari twabateguriye muri iki gitondo ugiye kuturangirana yamara dusezeranire ku butumwa bwa prosper niyo nkuru nitwa niyonkuru prosper aba ndi muri kaminuza y'u Burundi nkaba mvuka isonga mu ntara ya buru hanyuma nkaba nifuje gutasha ababyeyi banjye bari muri komine songa nibagiye mpereye kuri papa wanjye ndabirinde severe akunda kuba akora ibyanda mama wanjye yari hajya ku igabiro n'abo tuvukana ndi kumwe na yore nova n'umuvukanyi wanjye ayiga kuri jeri bururi n'abandi banyeshuri bose bigana ino kuri kaminuza mu gisata cya psikoloji ndatasha n'abandi bagenzi bose bari songa n'abandi bahungu tubana ngaha nkaba ndabasabiye akaririmbo aha turi hari abandi ko kwa isimayeli murakoze urakoze indirimbo aha turi hari abandi ya isimayeli wasabye ntidushoboye kuyikuronkera yamara tuguhitiyemo iyitwa aha turi hari abandi ya studio ajoba love twibaza ko igushimisha ni nayo ndirimbo dusezeraniye ko muri iki gitondo mugira umunsi mwiza mwese mwakoze kudutega amatwi naho utaha